muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni mu ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho muhadukurikire kuri interineti naho turahari wazitatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kama ndabashuhuje cyane mwiriwe mwiriwe neza ni tomasi kamirindi muri kumwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane gufata ku ngufu byakoreshejwe nk'intwaro ya jenoside mu rwanda urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda tpir rwabyemeje bwa mbere na mbere mu mateka y'isi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani mu rubanza rwa jean paul akayesu wahoze ari burugumesitiri wa komini itaba muri gitarama bamwe mu bagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu byakoreshejwe rero nk'intwaro ya jenoside bibaviramo ibibazo bitandukanye birimo gusamya inda uyu munsi turarebera hamwe uko bo n'abana babyaye babayeho nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye mbere y'uko twinjiza umutumirwa mureke umunyamakuru w'ijwi rya amerika i kigali eric bagira ubusa aduhe iri buriro
ngewe nabaga ahantu bampishe hari umuhungu w'umusore hanyuma nyine uwo muhungu aba ari umfata ku ngufu inkotanyi zije zirahankura nza kuhava ntute rero igihe kiragera ndabyara ni ubuhamya bw'umwe mu bagore benshi bafashwe ku ngufu n'interahamwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi uyu mugore duhimbye marigarita ku mpamvu z'umutekano we atuye mu ntara y'uburasirazuba marigarita yatewe inda n'interahamwe afite imyaka cumi n'itandatu y'amavuko ubu umukobwa we yabyaye yagejeje imyaka makumyabiri n'ine y'amavuko ni ikibazo ariko mu mibereho y'uyu mwana kuko nyina umubyara avuga ko we n'abandi bavutse muri ubu buryo ikigega farije cyita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi kitafashije abana bavutse gutya farije yanze kubarihira ari nacyo kintu kibababaje abana bacu kigatumana n'uyu munsi bagifite ibikomere bikomeye cyane farije iravuga iti ntabwo twakwishyura abajenosideri baze rero nk'umwana kumva avuga ngo ngende umujenosideri yaravutse jenoside yararangiye azi ibyo abajenosideri bakoze ubwo abana bibakurizamo kugira ibikomere na n'uyu munsi mukobwa wa marigarita w'imyaka makumyabiri n'ine y'amavuko yarangije amashuri yisumbuye mu buryo bugoranye kuko yafashwaga n'imiryango nterankunga yindi uyu mukobwa mpimbye anje avuga ko atangiye kumenya ubwenge yagiye yumva inkomoko ye biturutse kuri bagenzi be biganaga bimutera ishavu kuko bamubwiraga ko yabyawe n'interahamwe yumva mu mateka mabi abana bajyaga bumva ababyeyi babo babiganira mu ngo zabo bakaza banyita amazina babivuga bikangeraho bakampa akato mbese ibintu nk'ibyo bakwitaga nk'ayahe mazina ubwo ngubwo bavugaga ko ndi umwana w'interahamwe bavuga bagenda babyungurirana anje avuga ko urungano biganaga bakimara kujya babirirwa bamuha akato ko akomoka ku nterahamwe byamuteye kubibazanye n'umubyara nyina avuga ko byabanje kumugora kumusobanurira inkomoko kubera ibikomere bya jenoside ariko birangira bimusobanuriye marigarita avuga ko yabwiye mukobwa w'inkomoko ye afite imyaka cumi n'umunani y'amavuko ni ingingo yateye ipfunwe anje ahanini kubera n'imibereho yagiye abamo itari myiza byarambabaje numvishe ko byabayeho akaba ari byo bituma ndiho nta nkomoko mfite n'ubuzima nagiye ncamo bubi kwangwa n'abantu imiryango y'impande zombi byose byaratewe n'iyo mpamvu byarambabaje urashaka kuvuga iki nshatse kuvuga ko nta bwoko mvuga wenda nari mfite yaba ubwo kwa mama cyangwa ubwo kwa papa ntabwo bose banyuma ko najyaga hamwe bakavuga ko nduyu najya ahandi bakavuga ko nduyu bigatuma batanyiyumvamo bose bamwe mu bana bavutse ku babyeyi batewe inda n'interahamwe bakagira ibyo bakomeza gusaba ubutegetsi bwose natwe turi abana b'igihugu kandi ntabwo twize duhitamo uko tuvuka twisanze ku isi ni uko natwe batugarukaho bakadufasha abatarize bakabarira bakiga abadafite ikintu bakora bakadutera inkunga natwe tukiyubaka nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi irangiye uganiriye n'abatewe inda ndetse n'abavutse muri ubwo buryo nubwo byari bigoye bamwe bamaze kubyakira aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ubuzima bw'ababyeyi n'abana babo turabureba dufashijwe n'umushyitsi kambibi emilienne kambibi emilienne ayobora umushinga ufasha aba bantu rero akora mu muryango udaharanira inyungu fondation rwanda ishami rya surf cyangwa survivors fund yo mu bwongereza surf ifasha abarokotse jenoside yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane mbazanire rero umushyitsi kambi biwe urahura akomeye ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye ikaze muri iki kiganiro twihuse ko aba kubivuga ibi bintu biragoye nk'uko uriya mwana ndetse muri iyi nkuru tumaze kumva ku- bigoranye ababyeyi mbese abagore abakobwa bafashwe gu- ku ngufu ntibatinyuka kubivuga none ubwo ngubwo imibare yabo koko mwaba muyizi
murakoze tomasi kamiliyoni ikibazo cyo guhohoterwa eh, ku bagore mu gihe cya jenoside eh, yari nk'indwara yakoreshejwe eh, kugira ngo babashe kurimbura inyokomuntu ese emiliyene ko telefone ivu- uri kuvugira mu ntuze wayishyize muriho parereri ntabwo iri kuza neza sinzi ukundi kuntu twabigenza kugira ngo nashyizeho kariya ko ku matwi
Ah, kuko ntabwo bisohoka neza urasa n'uvugira kure reka ngakuraho reka telefone yonyine aha noneho reka dukine akantu ko kumenyekanisha yego noneho rero ndakumva neza okay yego wari urimo utubwira yego komeza nari ndimo mbabwira ko gufatwa ku ngufu mu gihe cya jenoside ku bagore n'abakobwa Mm, byakoreshejwe nk'intwaro hagamijwe nanone kurimbura inyokomuntu murabizi umugore eh, muri sosiyete nyarwanda cyangwa no ku isi hose eh, ni umuntu wubahwa ni umuntu ufitiye sosiyete umumaro munini kuko yifashishwa eh, kugira ngo abantu babashe kororoka mm, muri gihe cya jenoside rero nyuma yo kwicirwa ah, umuryango hari harimo no kurimbura inyokomuntu kurimbura burundu nyine bahereye kuri wa wundi tuzi ufasha kugira ngo abantu bororoke mhm,
abagore rero bafashwe ku ngufu akaba ari ibintu bitoroha kugira ngo bivugwe kubera ko eh, ubukana byakoranwe eh, i- ipfunwe byateye ku bagore nyuma ya jenoside no mu gihe cya jenoside bituma akenshi abo byakorewe bagira ipfunwe ryo kubivuga ari nayo mpamvu rero imibare eh, yashyizwe ahagaragara na- n'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abagore bagera ku bihumbi magana abiri na mirongo itanu bafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside nanone umuryango w'abibumbye ukavuga ko abana bagera ku bihumbi makumyabiri bavutse muri iryo hohoterwa abagore bakorewe mu gihe cya jenoside mhm, ariko twebwe ku rwego rw'umuryango ufasha abo bagore n'abana nta bushakashatsi bwimbitse bwari bwakorwa gusa icyo twakoze nk'abantu bari bazi ko hari ikibazo twagerageje kugenda twegera abantu tuzi bafashwe ku ngufu ugasanga umuntu wafashwe ku ngufu niwe ukugaragarije mugenzi we mhm, Eh, twakoze rero identification tubasha kugera ku ku bana bavutse mu ihohoterwa igihumbi na magana abiri na mirongo itanu mhm, ariko tugendeye ku bushobozi twari dufite twabashije gufasha abana bagera kuri magana inani gusa mm, ni ukuvuga ngo nimba abagore ibihumbi magana abiri na mirongo itanu barafashwe abana ibihumbi makumyabiri bakaba baravutsemo tukaba twarabashije gufasha abana bagera kuri magana inani urumva ni igikorwa cyiza kandi cyafashije nyine abo bagera kuri magana inani na mirongo itatu ariko ni igitonyanga mu nyanja ikindi ntabwo nk'uko nakubwiye kumenya abo bagore ibintu bitoroshye kuko nk'abafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside ari abakobwa nyuma ya jenoside bakagira amahirwe yo kurongorwa rimwe na rimwe hari abahisemo inzira yo kubika ibanga kugira ngo ibyo bintu atazabivuga bikaba byamuviramo ko urugo rwe rusenyuka kubera ko kubera ko iyo bimenyekanye umuryango nyarwanda umuha akato umuha akato ariko naho bitamenyekana ibyo ntibikuraho kuba abana uwo muzigo w'igikomere mu mutima nanone biraguma bikamushengura
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nyine n'abana nabo ubwabo bibatera ipfunwe kubera ko nk'uko uriya mwana w'umukobwa bivuze muri iriya nkuru ati byaramvunye mbimenye no mu muryango no mu banyeshuri bikamvuna kubera ko bavuga ngo ndi umwana w'interahamwe ibyo bintu ubu ngubu koko mubona iyi myaka makumyabiri n'itanu ishize jenoside ibaye koko mubona baratangiye kubyakira
mbo icyo ngira ngo ngusobanurireho ahangaha imyaka makumyabiri n'itanu jenoside ibaye ibikomere bigaragara n'ibitagaragara biracyagaragara mu bacitse ku icumu haba abacitse ku icumu abagore bahohotewe n'abana babavutseho twagerageje gukora ibyo dushoboye kuko savayivazi fandi nka ONG ifasha imiryango y'abacitse ku icumu ni nayo yonyine yo ku rwego mpuzamahanga ifasha abacitse ku icumu kuvuga rero ngo batangiye kubyakira abo twabashije kugeraho abo twafashije kuko tubafasha abagore tubafasha binyuze mu matsinda y'ubujyanama ku ihungabana ni kimwe mu ishami rya poroje nkorera yitwa hiringi madazi ni ukuvuga komora gukira ibikomere kubafasha gukira ibikomere binyuze mu matsinda y'ubujyanama ku ihungabana noneho hakabamo n'indi vore yo gufasha urubyiruko rwavutse kuri abo bagore bahohotewe tubafasha ku bijyanye n'imyigire ari byo twita hope for children
ni uguha abana icyizere icyizere cyo kubaho binyuze mu kubigisha ibyo bice byombi rero by'iyo poroje nkorera ni umukozi ushinzwe nyine iyo porogaramu ifashwa na fondasiyo rwanda binyuze muri savayivazi fandi imibare y'abo twabashije gufasha nayibabwiye ariko mbashije kujya muri deteri z'iyo mibare ni ukuvuga ngo twafashije urubyiruko rugera kuri magana inani na mirongo itatu bicuye muri gahunda yo kubigisha segonderi niko poroje yari iteye bamwe bagiye barangiza segonderi abandi baricaye ni ukuvuga ngo barangije segonderi ntibagira amahirwe yo kujya muri univerisite hakaba noneho n'abagiye baganzwa n'ibyo bikomere bamara kumenya uko bavutse yamara kumenya ko abyarwa n'interahamwe yareba n'amakimbirane yari afite hagati ye n'umubyeyi we na n'umuryango wo kwa nyina hakaba n'ubwo y'uko umuryango wo kwa se nawo yuzwi usanga ari ayandi makimbirane wenda bavuga ngo ngo bafungishije umuntu wabo noneho kwiga bikamunanira mu by'ukuri twaje kugira rero tubonye ko hari abana bananirwa kwiga duhitamo kuvuga ngo reka tujye tubafasha no kwiga imyuga muri abo magana inani na mirongo itatu twafashije rero nagiraga ngo nkubwire ko kugeza ubu ngubu muri poroje dusigaranye abanyeshuri mirongo inani na bane barimo mirongo itandatu na batatu bakiri muri segonderi nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu urumva nabo ni abanyeshuri batize neza bagiye basibira tukaba dufite n'abagera kuri makumyabiri n'umwe biga imyuga noneho abagore bafashwe ku ngufu bafashijwe binyuze mu bujyanama ku ihungabana bw'umuntu ku giti cye cyangwa ku bujyanama binyuze mu matsinda ni ukuvuga ngo kuva poroje yatangira tumaze gufasha abagore bagera kuri magana atanu na mirongo itandatu abanyeshuri bafashijwe kwiga imyuga nagerageje kureba icyegeranyo nsanga tumaze gufasha abanyeshuri magana abiri na mirongo ine na batandatu hari abanyeshuri rero babashije gutsinda neza yego abo ngabo rwose nubwo mwagarutse ku kuvuga ngo farije ntibafata farije ntibafata ariko umunyeshuri wagize amanota meza w'inkwakuzi akabona buruse ya leta yo kujya muri Ntabwo- kaminuza yo kujya muri kaminuza eh barimo turabafite babonye buruse ya leta mhm, ubu dufite abanyeshuri bagera kuri mirongo irindwi mm, babonye buruse ya leta ariko ahangaha iyo mvuze imibare y'abanyeshuri mirongo irindwi ni ukuvuga ngo harimo n'abana b'abakobwa eh, batsinze egizame yo muri akira institute for women mhm, abangaba rero iyo ba- babaga batsinze ikizami cyo muri akira twebwe icyo tubafasha tubishyurira mirongo itatu ku ijana andi Yego.
bakayahabwa nk'inguzanyo mhm.
ubwo iyo mibare yose hamwe ku bari muri univerisite kugeza mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani twari dufite abanyeshuri mirongo irindwi ab'uyu mwaka ntabwo turabamenya kuko baracyapurayinga Eh. muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku buzima bw'abategarugori abari bafashwe ku ngufu nk'intwaro ya jenoside mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane bo n'ababakomokaho babayeho bate umushyitsi rero ni kambibi emilienne ushinzwe gahunda muri fondation rwanda gahunda yo gufasha abo bantu kuri telefone turi kumwe na ngendakumana ngendakumana we
n'amahoro ni amahoro akabazo cyangwa icyiyumviro
bo ni icyiyumviro Mm, kigufiya Yewe ariko nokwiyumvi- yego Mhm, ni ukwibwira ko mu gihe cy'intambara hakunda kuba ibibazo byinshi ni kuvuga ko abo bantu bakwiye guti- kwitwazwaho n'amasosiyasiyo amashyirahamwe hamwe na leta ku kubera burya umwana atagira se aguma yumva umenga ntari mu muryango ni nayo mpamvu haguma hariho abantu babegereye hagufi kugira ngo uwo mwana ntacabone ko erega umenga atandukanye n'uwutagira se ni ukuvuga ko habonetse ayo mashyirahamwe niyo amubera mu kibanza cyande cya se nk'icyo cyiza n'undi umenga bagize cyo kubigisha ari leta ibigisha novuga ati ni ikintu cyiza cyane ni ukuvuga nk'ubu hariho uwuri hose mugabo adashoboye kuba yawumwiyereka n'uwose we bakiriho cyangwa akaba afunzwe kubera iyo jenoside cyangwa nk'ubu akaba ari leta ivuga ko ariyo ifite sharije yiwe ni ukuvuga leta igihe cyose yama ihari yama iri kuri sharije ya porogaramu y'abantu bose baba bahari ni ukuvuga ko mugabo bawuzi imbere nabo bahi- bababuze ba- ba- bafite ababyeyi bahitanye na jenoside bavuga ko bitirirwa nka bigutini ya gen- ya jenoside ye ntabwo nagomba guterera ye ngendakumana urakoze mu burundi ruherereye hehe
bubanza muri musigati bubanza urakoze cyane
ego namwe murakoze kunyakura radiyo ijwi ry'amerika duhamagare na abdul abdul we
karame karame tomasi kamirindi wiriwe neza se igitekerezo cyangwa ikibazo
Mm, nk'uko mubivuze nitwa nisabwa abdul seyifu ndi mu rwanda mu karere ka rwamagana intara y'uburasirazuba mu murenge wa gahengeri Mhm.
nagira ngo mbanze ntangire mfata mu mugongo abavandimwe babuze ababo mu mahano yagwiririye igihugu cy'u rwanda yego
so njyewe nagira ngo ntangire mbaba mbaza ikibazo ese nk'uwo mwana twabyumvise koko yahuye n'ihungabana kubona bagenzi be bavuga ati wavutse ku nterahamwe kandi tuzi icyo interahamwe zakoze nta kintu namba na kimwe gishimishije zigeze zikora birumvikana yuko uwo mwana yahuye n'ikibazo cy'ipfunwe ku bw'amazina bagenzi be bamwitaga gusha ku ngingo se y'ikibazo wari ufite
Mm?
gusha ku ngingo y'ikibazo wavuze ufite
Mm, ikibazo mfite ni uko harebwa ukuntu abo bana bagiye basigara batahiri- batarihirirwa na kiriya kigega farije y'uko bareba uko babigenza nabo bakisanga mu murongo w'abandi bana barihirirwa na kiriya kigega cya farije ye nisabwa urakoze murakoze cyane ariko tomasi hari akabazo nendaga kukubaza reka ibyo ngibyo tuze kubivugana ikiganiro kirangiye nimero yawe turayifite
sawa sawa sawa ye komera
komera dukomerane turi kumwe kandi radiyo ijwi ry'amerika kambibi we aba bantu babiri wabumvise hari icyo wavugaho ku bitekerezo byabo
abuduru seyifu wo mu murenge wa gahengeri avuze ku kuba abana bavutse ku ihohoterwa nabo babana n'ihungabana arongera agaruka ku ipfunwe baterwa no kubyarwa n'interahamwe nibyo koko ntabwo byoroshye kubona umwana wavutse atabigizemo uruhare yarisanze ku isi ariko akumva buri gihe hari amagambo agenda avuga inyuma y'amatwi ye amubwira ko ari umwana w'umwicanyi ni igikomere kuri aba bana unarebye umwana wabivuze avuga ati nagezeho nisanga ntawe tuvuga rumwe mu muryango wo kwa mama nta n'uwo tuvuga rumwe mu muryango wo kwa papa ni ikintu kigaragaza mu by'ukuri ko aba bana nabo babana n'ihungabana ihungabana rero rishobora aba bana bo iyo turebye dusanga bararifashe barikuye ahantu henshi bafite ihungabana bakura ku babyeyi babo urebye uburyo ki babasamyemo ubundi mu kinyarwanda umwana iyo yasamwe akavuka ategereza ategerezwa no kwakirwa mu muryango akakirwa agakomerwa amashyi akavugirizwa impundu nyina wa mubyeyi bakamuhemba ntabwo rero kuri aba ngaba ariko byagenze benshi mu bagore twagiye dufasha bazaga mu matsinda y'ubujyanama ku yungana bakatubwira inshuro nyinshi bagerageje gukuramo izi nda ariko ntizavamo
nabyo rero bitera guhungabana ukuntu bagiye batotezwa bagatotezwa n'abavandimwe babo bababwira bati iriya mburagasani iriya nterahamwe imaze kuduhekura none uzanye umwana wayo mu muryango wacu ibyo byose rero nibyo bigenda bigira ingaruka ku mitekerereze yaba ari iy'umwana no ku mitekerereze ya nyina wamubyaye ubu nicyo turi kwita toromasi tisime enteri generasiyoneri ni ukuvuga ngo umubyeyi ashobora gutaransimeta umwana we ashobora kumuha ihungabana mu gihe yagize ibibazo amutwite aha kuri aba babyeyi rero byo ni ibintu byumvikana noneho bakagira n'ihungabana bavana muri kominote ni ukuvuga ngo aho baba mu muryango ayo magambo bagenda babwirwa abasesereza ababwira ko ari abana b'interahamwe ibyo byose rero biragenda bikagira ingaruka ku mitekerereze y'uriya mwana ku mitekerereze no ku mibereho ye no ku mibereho ye ya buri munsi
noneho duhamagare daniyeli daniyeli we amekarabe bose
akabazo cyangwa igitekerezo
ndi nyamaseke harambuga mu mudugudu wa nkomero bo mbanje kwihanganisha abantu bahuye ibibazo nk'ibyo ngibyo rwose ni urugamba rukomeye ariko bihangane tuba ari inyuma igihugu cyacu kiradukunda twese abo bana ntibakihebe ngo bahuye n'ibibazo ibiki n'ibiki ntibakihebe igihugu cyacu kiradukunda kandi icyo nababwira ni ugukomera mw'ibi bihe bitoroshye tuba turimo no kugomya kwihangana imana izabafasha kandi burya ibintu byose iyo byihanganiwe birashoboka pe daniyeli we daniyeli ntabwo tuvuga rumwe wowe nanjye ko igihugu kibakunda mwese kandi umwana yabyivugiye ati natwe turi abana b'igihugu ati twisanze ku isi ariko ntabwo batwitaho
ariko iki gihugu cyacu kitwitaho rwose we yabyivugiye ariko noneho se ahubwo wowe nimba kikwitayeho kandi undi yabyivugiye urumva byinjiranamo impamvu ni iyi oya reka kujya mu mpamvu byihorere oya urakoze cyane rwose urakoze cyane urakoze namwe yewe umunsi mwiza yego yego kandi turabemera cyane yenda gushimiye pe
yego yego ijwi ry'amerika duhamagare noneho fabiyani fabian
muraho neza kamwe uraho cyane uherereye he fabian
nindagije imana fabien merera hano i kigali y'inka mvuka mu karere ka karongi iburengerazuba hitwa imende yego
mu by'ukuri reka ntangire nihanganisha abapfakazi ndetse n'imfubyi barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane abo ntabwo ari abapfakazi abo turi kuganiraho ni abantu bafashwe ku ngufu gufata ku ngufu bigizwe intwaro yo gutsemba imbaga
birumvikana ibyo nabyo reka mbihanganisha abantu bafashwe ku ngufu bigatuma baterwa inda kandi atari ku bushake bwabo bitewe n'ibihe twari turimo byo kwicwa ariko buriya icyo nasaba ni uko bagumya kwihangana ariko icyo nashaka kubaza nge yego
ndashimira uwo mutumirwa kubwo kuba baragize umutima wa kimuntu bakabasha kuba begera n'abo bana bakabafasha ariko mu by'ukuri bazagerageze bakore ubukangurambaga n'abo bakoze ibyo ngibyo bakabasha gufata abo bakobwa cyangwa se abadamu ku ngufu niba bakiriho bazatere intambwe nk'abanyarwanda bagenda babegere babasaba imbabazi ndatekereza ko babegera bagasaba imbabazi ari wa mwana yabasha kuba yazigira nibura ihumure mu mutima we akavuga ati niba mama zimuhaye nanjye ngeze icyizere akisanga mu muryango nyarwanda yumva anezerewe nta pfunwe afite ikindi nasaba ni uko na leta yajya ibegera ikabafasha kandi ikabahumuriza kugira ngo barusheho kumva ko twese turi abanyarwanda twira ngo dutahereza umugozi umwe nk'abanyarwanda n'ibyo nashakaga kuvugaho kamiri murakoze cyane fabien urakoze nawe
murakoze murakoze ye emiliyene nabo rero wabumvise damiyeli na fabiyani
nabumvishe fabiyani w'ikarongi yashatse kuvuga abapfakazi mu mukosora bamubwira ko ari abafashwe ku ngufu bitewe n'ibihe igihugu cyarimo undi we yavuze ko hakwiye gukorwa ubukangurambaga kugira ngo basabe imbabazi asaba na leta ko yarushaho kubegera njye rero nk'umukozi w'umuryango udaharanira inyungu ntekereza ko uruhare rw'iyi miryango n'aya mashyirahamwe kwemererwa gukorerwa ku butaka bw'u rwanda mu gihugu kirimo umutekano ngifata nk'aho ari uruhare runini ni kontiribisiyo ya leta kuko leta igira abafatanyabikorwa twebwe tuzi mu rwego rw'abafatanyabikorwa abo rero bagaragara uriya mwana wavuze ati twe ntabwo asaba leta ko yabakunda ko ari abana b'igihugu ni abana b'igihugu ariko ku ruhande rwacu ngenda agaruka kuri wa mubare munini w'abantu bafashwe ku ngufu no kuba hari abataramenyekanye bakimenyekana ni byo koko ahangaha yaba ari imiryango itegamiye kuri leta yaba ari na leta kuko leta nubwo ita itegeko rishyiraho ikigega gitera inkunga abacitse ku icumu twagerageje kucyegera baduha ibisobanuro ko gifasha abacitse ku icumu ni ukuvuga abari bariho nyine mu gihe cya jenoside cyangwa abana baba baravutse mu gihe cya jenoside ariko kugera ku itariki ya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo icyenda na kane aba bana bavutse rero ku ihohoterwa bo urumva basamwe muri cya gihe cy'amezi atatu ni ukuvuga ngo bavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatanu ubwo rero twebwe icyo twakoze ni ukuvuga ngo twafashije abo twabashije kumenya hakaba hakenewe kongerwamo imbaraga kugira ngo n'abo ngabo batamenyekanye batafashijwe babe bagira icyo bafashwa niko ntekereza
ariko farije namwe ubwanyu ntabwo yigeze ivuga ngo reka byibura tubahe nka miliyoni y'amafaranga yo gufasha abo bana
oya nta nkunga twigeze tubona ivuye muri farije twakoresheje nyine amafaranga asanzwe nyine y'imiryango itegamiye kuri leta ariko twegereye farije baduha ibisobanuro kuko abana n'ababyeyi babo bahoraga batubwira nyine bibaza ati natwe twavutse mu ngaruka za jenoside bumva mu by'ukuri bakwiye gufashwa n'ikigega ariko itegeko rishyiraho ikigega gifasha abacitse ku icumu batishoboye rirasobanutse ntabwo rirenze itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane
ubwo ariko ni ku bana ariko abadamu bafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside ndavuga cyane nk'aba bari bubatse abenshi b'abapfakazi bibumbiye mu muryango avega agahozo abo ngabo bo abenshi muri bo bagerageje no kubakirwa no ku bijyanye no kwivuza ni ukuvuga ngo bo bafite bashobora kwivuza ku bwishingizi bwa farije yego ikibazo kiba kiri ku bana ariko abagore hari hari inkunga bagenda bafata ivuye kuri farije nk'abacitse ku icumu batishoboye uvuze mu kanya uvuze akantu ko hari abantu bagenda bakimenyekana yuko bafashwe ku ngufu mwebwe hari abaza babitura bati natwe byatubayeho muri iki gihe biraba
thomas kamirindi natangiye nkubwira ko ikibazo cyo gufatwa ku ngufu ari ni si ikintu gipfa kuvugwa uko abantu biboneye bose nibyo ni ishyano pe gipfa kuvugwa ngo kivugirwe ahabonetse hose ariko twe kubera kugenda dukorana nabo umunsi ku munsi bakatugirira icyizere bakamenya ko tubabikira ibanga muri iyi minsi ya none muri ya porogaramu nababwiye y'ubujyanama ku ihungabana ni ukuvuga ngo nababwiye ko dufasha abagore binyuze mu matsinda cyangwa ukaba wakwakira umuntu ku giti cye hari n'indi porogaramu imaze imyaka ibiri itangijwe iyo ifasha abagore kujya mu mwiherero bakaba bari hamwe kugira ngo babashe gusohora ibyiyumviro n'amarangamutima yabo bari hamwe nk'abantu bahuje ibibazo nk'abantu bagwiriwe n'akaga ibi rero nibyo bigenda bituma uko turushaho kumenyekana kw'ibi bikorwa tubikora ni nako tugenda turushaho kubona abaza batugana ngiye ku giti cyanjye mu minsi yashize nari imaze kwakira akazi igera kuri zirindwi abadamu umwe akaza akambwira ati ngewe mu gihe cya jenoside nasambanyijwe n'abagabo ndashobora kumenya umubare nta mwana nigeze mbyara ariko kuguma kubibana iyi myaka uko imyaka ishira indi igataha biragenda birushaho kumbera umuzigo ati sinsinzira ndara nikanga mbona amashusho ya za nterahamwe ziza n'ubundi kumfata ku ngufu mbese akakubwira ibimenyetso ukumva ni umuntu koko nyine ubana n'ihungabana kandi ryo ku rwego rwo hejuru akakubwira ati noneho muri iyi minsi ya none ndareba ngasanga nta gisobanuro mfite muri aho ntuye mu muryango nyarwanda kubera ko nyuma ya jenoside hari abakobwa iyo byabaga byamaze kumenyekana mu by'ukuri ko yafashwe ku ngufu byamuteraga ipfunwe n'ikibengero umukobwa umusore yaza kumusaba hazagira umubwira ko uwo mukobwa yari yaratwawe n'interahamwe ugasanga ubukwe burapfuye cyangwa yaba yarabyaye uwo mwana ugasanga umusore umukunze aramukunze ariko ntazihanganira kubana n'uwo mwana w'interahamwe nabo abo babyaye nabo turabafite bagiye bari aho ngaho gutyo bakaza rero bakakubwira bati uyu munsi wa none wenda nk'utarabyaye ahubwo ati ngewe numva nikoreye umuzigo ndaremerewe ndushwa agaciro n'uwamubyaye niba n'uwamubyaye yarafashijwe cyangwa yabonye umugabo ku babashije kubona abagabo ngewe kubera isasha n'icyo kirengera natewe muri jenoside sinigeze nshaka ntacyo mvuze muri kominote ntuyemo akakugaragariza rero ko nawe yumva akeneye gufasha ntabwo rero tubakira mu bujyanama bw'umuntu ku giti cye ko nta aha n'igihe aba adafite imbaraga zatuma abasha kujya muri gurisha hamwe n'abandi ngo avuge ibyamubayeho kumufasha mu bujyanama bw'umuntu ku giti cye yazabasha kugira imbaraga akaba yabasha kujya muri gurupe cyangwa akaba muri gurupe akaba no muri no muri
yego muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga abafashwe ku ngufu nk'intwaro yo gutsembwa imbaga mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane babayeho bate muri bo ababyaye abana nabo babayeho bate ni kambibiye miliyene umutumirwa uri kudufasha gusobanukirwa ibyo bintu mwumva bikomeye koko kuri telefone dufite jean claude na louis michel tubanzirize kuri jean claude jean claude we jean claude
amakuru amakuru ni meza uri he jean claude we reka telefone yawe ntabwo ivuga neza wagana ku ruhande gatoya jean claude jean claude telefone ya jean claude ntabwo ivuga neza mutubabarire rwose twihamagarire louis michel louis michel
uraho tomu uraho urakomeye
tomu ngenda wabaye byo noneho ndabikwemereye kubivuga ndabikwemereye uyu munsi kubivuga kuko nanjye birambabaje nibyo
rwose ngenda wabaye cyane kubera ko ikintu kimbabaje bariya abana vurema iyo wumvise ikiganiro hano gikurikiraniye cyane byambabaje ariko gera hari uwo nzi hano hasi yanjye rwose afiteho ikibazo kiri dusikologike wagira ngo rwose ni agahinda gusa none se louis michel tukiri aho ngaho uretse tukiri aho ngaho nimba umuzi afite icyo kibazo wamurangiye agatinyuka akagenda akareba kambibi kuri serufu kambibi kambibi wamufasha cyane mwanyoboye urumva kambibi aje wamufasha
jean claude nabagaragarije kenshi ko hari abo tutabashije kumenya uyu ni louis michel turi kuvugana
ni louis michel tugaragarije ko hari umwana w'umuturanyi we abona ko afite ikibazo cy'ihungabana rikabije mukaba mwavuga ngo twamuyobora nagira ngo ngaruke kuri iyi poroje mbabwire abafatanyabikorwa dufite kugira ngo yumve aho yumva yabonera ubufasha hamwegereye
yego ngo fondesheni rwanda ifasha uru rubyiruko n'aba bagore bahohotewe ishyushya amafaranga yayo muri savayivazi fandi ariko savayivazi fandi nayo nk'umuryango wo ku rwego mpuzamahanga ikorana n'imiryango iri hano mu gihugu y'amashyirahamwe nyine adaharanira inyungu ni ukuvuga ngo kuri iyi poroje dufatanya na kanyarwanda yego dufatanya na soresi minisitirizi kanyarwanda ikorera hariya i remera imbere y'umurenge wa remera mbese minisitiri ikorera hano ku kacyiru ndi kuvuga aho ibyicaro byabo biri ariko bagiye bafite na buranshi amashami mu ntara ni ukuvuga ngo tugafatanya na soresi minisitirizi iri hano ku kacyiru tugafatanya kandi n'umuryango azega gahoze cyane cyane azega intara y'uburengerazuba ni ukuvuga kuva ku rusizi kugenda kugera za rubavu nanone navuga y'uburasirazuba ni ukuvuga za rwamagana kayonza kirehe kiriya gice cy'uburasirazuba cyose bivuze ngo niyo atangeraho akabasha kugera kuri kuri umwe muri iyo miryango ndizera ko yabona ubufasha louis michel
ndakumva tom ndakumva nakurikiye neza cyane ye komeza ku ijambo rero ryawe
noneho ariko ndamusaba kugira ngo naza kurangiza aza kuza kumbwira intara y'amajyepfo hanyuma reka nkomeze yego iyo urebye rwose cya kibazo cy'abariya abana nta ngufu zirimo usanga nta ngufu zirimo urabona uriya mwana rwose yavutse mu buryo atari we wibyaye ariko iyo urebye usanga leta igihugu nta kintu cyamariye vuba urabona umwana aravutse hari umwana wavuze ngo yajyaga ku ishuri ngo akumva ngo bagenzi bavuga ngo dongo uriya ngo yabyawe na bene aba ngaba singiye kubavuga ngewe nta kintu dushake akabyumva akaba toromatize rwose leta bakora iki kugira ngo igihugu bariya bana babe konsidere ko abana bafite n'ibibazo bariya bana bafite ibibazo rwose batazi bagenzi banjye bigende bababaje cyane louis michel igihugu cyagira gute kugira louis michel reka tuzarebe ukuntu twavugana na na leta nayo kuri icyo kibazo ndahamya yuko icyitayeho cyane cyane minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abaturage reka tuzabashake nabo tuzavugane kuri icyo kibazo naho ubu ngubu reka twibande ku bikorwa mu mbabarire bya fondasiyo rwanda uyu kamba ibiye miliyoni akorera hagati aho ngaho hagati aho ngaho tubwire umutumirwa yuko wowe uri muri kamonyi
ndi kamonyi vurema ariko tubyihorere ndabyorerwe nta kintu nongeraho ariko muzabishake ikiganiro n'umuntu wo muri leta tumubaze esike bariya abana bameze kuriya batibyaye babyawe na ziriya ngegera
witukana kuri radiyo yego nibyo
mumbare rwose mumbare ntabwo nta nubwo ntiya gusubiye muri iryo jambo leta irabateganyiriza iki ye tuzabishakira umwanya
tumwibarize imbonankubone urakoze cyane tom ye tuzamushakira umwanya tuzabishakira umwanya ibyo ngibyo ahubwo kambibi akubwire uzafashe uwo muntu mu ntara y'amajyepfo kambibi uriya uri kamonyi buriya hafi aho yakwitabaza bamufasha ni bari hehe mumbarize ame nimero reka zanjye kubwire mpamagarire reka kubwire
umuntu rero
kambibi telefone nanone ntabwo iri kuvuga neza sinzi alo yego Alo?
yego Alo?
yego narindi kugira ngo mbwire umuntu uri i kamonyi ko eh, tuhakorera tunyuze muri kanyarwanda eh, na toresi minisitiri irahakorera ariko kandi na na safu ubwayo na safu ubwayo ihakorera ku buryo afashe nimero ya telefone yanjye nazamu- nazabasha kumugeza eh, ku muryango umwe muri iyo ngiyo yaba ashaka gufashirizwamo louis michel Sinzi rero ufite niba namuha telefone Eh, reka mubaze niba ufite agapapuro n'agakaramu louis michel
ndakumva tom ufite agapapuro n'agakaramu
mbese gato ni- nimujya kurangiza eh
ikiganiro eh
ndaba niteguye neza cyane mwumve iyo nimero ndayifata kuko birambabaje cyane yego turabikora
uzi ko nzi- nzi ko ikibazo cyo kutabona ndabona nabonye umuntu uyimfatira arayinyandikira yego turabigukorera rwose urakoze urakoze tom urakoze cyane ye kambibi karame nuko ubwo ngubwo rero nimero turaza kuyimuha eh, amaze kubona umuntu uri bumufashe kwandika nuko nuko hari ako ashaka kongeraho se kuri ibi kuri aka kababaro ka louis michel
bo akababaro ka louis michel karumvikana karumvikana eh, kuko buriya ntekereza ko yagize kubasha kwishyira mu mwanya wa bariya bana eh, umuntu muzima eh, rimwe na rimwe iyo abasha kwishyira mu mwanya wundi niho abasha kumva iby'undi yabayemo ngira ngo nicyo kibazo yagize numvise ko byaram- byazamuye n'amarangamutima ye hazamo umujinya hazamo gu- guca urubanza Yego.
Eh, ibyo ni ibisanzwe ibyo ni ibisanzwe ku muntu muzima Mm.
utekereza Mhm.
Mm.
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umushyitsi n'ikambi biye miliyene akorera umuryango surf ufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane by'umwihariko umushinga ufasha aba- ababyeyi n'abana bavutse ku buryo bwo gufatwa ku ngufu kuri telefone turi kumwe na pascal pascal we
we urakomeye ndabumva yego aka- uri hehe mbese
jewe ndi bujumba mu burundi yego akabazo kawe cyangwa icyumviro
icyiyumviro nashaka igicambere birababaje cyane kuba uri umwana yavutse utazi papa wawe utazi mama wawe kube kandi ukavuka kubera ingorane icyo u rwanda cyangwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyokora ni uko cyokeya amasosiyete afasha abo bana cyangwa amasosiyasiyo afasha abo bana akagerageza akabakura mu mitwe yuko atari abana b'ibarabara ari abana bavutse kubera nk'urukundo bakabakuramo ingorane zose bafite ibyo byaba byiza ko bobareka ngo bagume ah, tuvuge ba- ari ibintu byo guterana amajambo ngo bavutse uku n'uku n'uku ni abana b'igihugu ni abana b'imana bakabaho neza nk'abandi bana bavutse ku babyeyi bari bo bose Mm. urakoze cyane pascal
yego namwe murakoze uh, emilien avuze akantu ko ka- k'amashyirahamwe nk'ubwo ngubwo abo babyeyi cyangwa se muri rusange abafashwe ku ngufu ndi- ntacyo Nuko abafashwe ku ngufu byakoresheje nk'intwaro yo gutsemba imbaga ha- yego hari amatsinda bahuriramo abafasha ariko se hari noneho nk'amashyirahamwe mubashishikariza gukora kugira ngo biteze imbere ya- baba abo bana baba abo babyeyi cyangwa se muri rusange abo ba- abo bagore aba- bari abakobwa bafashwe ku ngufu
mbo kugeza ubu ngubu Mm, twari twashyize imbaraga mu gufasha ababyeyi binyuze mu- mu bujyanama ku ihungabana eh, no kwishyurira abana segonderi mhm, ubu rero nyuma ya segonderi eh, ni ikibazo turi guhangana nacyo ariko tureba uko twaguma kubafasha mm,
ku bijyanye n'abamama rero ni ukuvuga ngo iyo amaze gufashwa ku bijyanye n'ubujyanama ku ihungabana rimwe na rimwe hari igihe ataba abasha no guha ubuzima igisobanuro akabona ejo he hadashoboka akabaho nk'uzakejo ariko iyo amaze uh, gufashwa akakira ndabivuga ngo akakira ibyamubayeho kuko ntibivuyeho n'ubundi arabibana ahubwo icyo afashwa ni ugufashwa kubana nabyo rimwe na rimwe nibwo atangira no gutekereza ngo akabona ko ejo hashoboka akabona ko hari ibyo akeneye byibanze mu buzima hakaba hari abatangira udushinga duto duciriritse hakaba n'ababasha kwihangira umurimo rero ubu ngubu ni ukuvuga ngo abantu mirongo itanu na babiri muri abo bafashijwe magana atanu na mirongo itandatu nibo babashije kwihangira umurimo binyuze mu dushinga duto tubyara inyungu ubuhinzi ubucuruzi ubworozi n'ubundi murumva ko baracyari bakeya ugereranije n'ibyo dufite byo gukora ku rubyiruko rero nabo bariya nababwiye dufasha kujya kwiga imyuga akenshi tugira no mu gihe cy'ibiruhuko tugira ingando y'abanyeshuri cyangwa se yufu kampu muri yufu kampu ni ukuvuga ngo tubigisha ku bijyanye no kwihangira umurimo kuko ni abana baba bari kwiga imyuga ariko duteganya ko bagiye kuva ku ishuri bajya ku isoko ry'umurimo none tukabamarana iminsi itatu tubafasha kuri icyo gikomere no kuri iryo pfunwe batewe n'uko bavutse ariko tukabongereraho no kubasha kwihangira umurimo kugira ngo bazajye ku isoko ry'umurimo mbese bafiteho ubumenyi ngo ugendeye ku mibare y'ababashije abo twafashije mu kwiga imyuga ni ukuvuga ngo abagera kuri mirongo itandatu na babiri nibo bafite icyo gukora ni ukuvuga ngo twafashije magana abiri na mirongo ine na batandatu ariko mirongo itandatu na babiri nibo bafite icyo gukora cyinjiza amafaranga ari hagati ya magana atanu n'ibihumbi icumi ku kwezi ni ukuvuga ku munsi ku munsi ni ukuvuga ndi kuvuga abana bashobora kuba bacuruza mituyu ku muhanda babajene ubona bacuruza serivisi za emutiyene na za eyateri hakaba harimo ba bandi bashobora kuba bakora muri taransipoti bakaba bakora mu mahoteli n'amaresitora kuko aba twafashije bakoze umwaka umwe mu bijyanye no kwiga amahoteli n'amaresitora akenshi barangiza umwaka ku isoko ubona basa n'abakenewe abenshi ntabwo bakunze gushomera ni muri abo rero nakubwiye ko mirongo itandatu na babiri aribo babasha kubona inkamu ikintu kibabejeho ariko kiri hagati y'amafaranga magana atanu n'ibihumbi icumi ariko ibihumbi icumi ni ukuvuga b'abana barangije abakobwa barangije muri akira babashije kubona akazi keza iyo tuganira nabo tubona ari icyo babasha kwinjiza ku munsi cyaba ari ahangaha kiri
ijwi ry'amerika kuri telefone dufite frederic na ndayishimiye duhere kuri frederic frederic akabazo cyangwa igitekerezo frederic frederic sinzi ibyo arimo noneho twihamagarire ndayishimiye ndayishimiye
wenda kumva wiriwe neza se
yego ni sawa n'amahoro ye n'amahoro akabazo cyangwa uherereye he mbese aho ngaho ko n'umvura umurundi
ndi mu burundi igitega yego
yego akabazo cyangwa icyiyumviro
ndi kubaza ibyerekeye none ko ndumva uwo mubyeyi ariko aravuga ibyerekeye ubuzi ubuzi bw'abantu bakiri bato bakora mu mahoteli ariko ariko nariko mvuga nti benshi mwibaze ngo ngo ngo bango baraburonka ari buronka bamwe bamwe ati ubushomeri rero ntibuzohera vuba turiko turabona nta buzi buhari naho hari amahoteli naho hari ibintu by'abikorera vyabo ndayishimiye aronka bamwe ntabwo turi kuganira ku kibazo cy'ubushomeri hano oya ni ni igice cy'abanyarwanda cyihariye bavutse ku nda z'ababyeyi batewe n'abicaga icyo gihe muri mirongo icyenda na kane ababyeyi bafashwe ku ngufu n'abana babyaye nicyo gice cy'abanyarwanda turi kuganiraho
ariko rwose urabye igituza hingiye muri ibyo ni kubera nta batanguranye nta radiyo bwite nicyo gituma nabikunda ndajya ko kubera kenshi ndakunda kubakenera kugira ngo tuvugane ku byerekeye ku biganiro by'iwanyu kuba ata radiyo mfite nshyashya kuri fesibuke murayibona na mwebwe yego noneho ubwo ngubwo reka tuzagushaka ubundi wakurikiye neza ikiganiro reka ngende ntanze igitekerezo kuri abo umuvuze bagize nabo bariyungunganije mu byo bakora
yego birimo biraza birimo biraza urakoze ndayishimiye yeee umugoroba mwiza nuko niko se emiliye ahubwo nk'abo nk'abo ngabo barashoboye kugira ayo mahirwe hari ubwo mubashishikariza nabo gusubira inyuma bakareba abatagize ayo mahirwe nabo kugira ngo babafashe haba mu bitekerezo
nk'iyo twahuye akenshi tuganira ku bibazo bafite ariko tukanabagaragariza ko hari ababashije gutera intambwe mu rwego rwo kubakomeza no kubakura mu bwigunge gusa umubare munini muri uru rubyiruko ni abarangije segonderi badafite icyo gukora
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri telefone turi kumwe na sabato sabato
karame karame uherereye he sabato
eee koko nitwa sabato israel nda ahantu bita i nyagatovu ni mu murenge wa mubuga mu karere ka karongi mu mudugudu wa nyagatovu yego
eee nashaka rwose kugira ngo mvuge cyane cyane ku bana kuri abo bana bagiye bavuka ku ngaruka za jenoside mu by'ukuri usanga hari imiryango ishobora kubafata nk'abana b'ibicibwa cyangwa se ikabafata mu bundi buryo kandi abo bana ntabwo bigeze bagira uruhare mu kuvuka kwabo ntabwo bagomba kuba victime cyangwa ngo babure afegisiyo z'ababyeyi babo bazira ibyaha bya base bavutse kuri base babi kuri base b'abagome babicanyi ariko abo bana ndagira ngo imiryango rwose n'imiryango y'abaturanyi cyangwa n'imiryango yindi ya leta ibiteho ibaha agaciro kuko n'abana bavutse mu buryo bukomeretsa imitima yabo kugira ngo bitabweho nabo bafatwe nk'abandi bana kugira ngo n'imiryango izabakomokaho izumve yuko itazakomeza kugira icyo gikomere ku mutima ahubwo bafatwe nk'abandi bana kandi leta mu by'ukuri biteho mu buryo bw'umwihariko kugira ngo batazakomeza kugira bagira ibyo bikomere ibiteho ibafashe kandi niba ngombwa mu by'ukuri nabo bashyirwe mu cyiciro nk'icya farije kugira ngo nabo bafatwe nk'abandi bana murakoze cyane ibya farije twari twabivuze icyakoze ntacyo ni igitekerezo cyawe urakoze sabato murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika yego emiliya mbere y'uko ugira icyo uvuga ku bya sabato reka noneho ya nimero tuyihe Louis Michel ubwo n'abandi barayifatiraho uzabona abantu bakwitura cyane noneho tugiye no kurangiza gusoza ikiganiro tuze kongera kuyimwibutsa wayimumpera
nimero yanjye ni zeru karindwi umunani mirongo itanu na gatanu zeru kane karindwi karindwi icyenda
kambibi emiliyeni wo muri serufu
yego nuko noneho sabato nawe ati igihugu cyite kuri aba bana ndumva twabivuzeho cyane ariko si nkuniganye ijambo ahari nawe wagira icyo wongeraho
mbo ibyanjye sabato aravuga ati aba bana bagizwe ibicibwa arasaba ko habaho imiryango ibafasha agasaba ko leta yagira uruhare mu kubafasha ariko icyo nakoze ni ukubagaragariza uruhare rwa safu na foundation rwanda nk'imiryango itegamiye kuri leta ariko ndagira ngo mbabwire ko leta nayo aba bana mu gihe gishize habaye itorero mbari itorero ry'urungano ahari ryatumiwemo abana bagera kuri batanu bavuye muri buri karere bavutse ku ihohoterwa hatumirwamo abana bafite ababyeyi bafunze hatumirwamo n'urubyiruko rwacitse ku icumu bose bigishwaga kuri gahunda zo kubaka igihugu ntekereza ko ari intambwe ikomeye ngewe nashima cyane ko kuba barabashije kujya aho abandi bari nabo bakaganira n'abandi byabaye nk'ikintu cyo gutuma bavuga bati burya leta iratuzi kuko baza kuba batabazi ntabwo bari kubatumira mu itorero nabagaragarije no kuba ababonye amanota meza barabashije kubona buruse icyo nacyo ndagishimira leta y'u rwanda ikindi dufite umubare munini w'abana bavutse ku ihohoterwa ubu ngubu bamwe ni abasirikare abandi ni abapolisi urumva ko ni abana batangiye gufatanya n'abandi kujya mu murongo wo kubaka igihugu cyababyaye ndatekereza rero ko ntarirarenga
ahubwo urakoze kubwira abumva ijwi ry'amerika ayo makuru ndahamya yuko abenshi baba batayazi ubwo rero noneho aba bana bavugaga bati igihugu ntabwo kitwitayeho batangire bamenye yuko kibazi kibitayeho nikoze mu gusoza iki kiganiro dushigaje iminota ibiri ubwo usibye muri mufite uburyo mubona amafaranga ariko nko mu banyarwanda hari abantu bajya babaha amafaranga baka umuntu ku giti cye akabaha amafaranga yo kubatera inkunga mu bikorwa byanyu
mu bikorwa byo gufasha abana bavutse kuri repu ntago ntago nabihamya ijana ku ijana ariko umwaka ushize ubwo twakoraga umwiherero w'abamama ndumva hari umuntu watanze uko yifite kandi w'umunyarwandakazi none rero ni abantu tugenda dutumira mu biganiro byo kubafasha ku isanamitima hari igihe dutumira abapasitori nko mu uwo mwiherero hajemo pasiteri rutayisire antoine dushimira cyane hazamo impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe abarimu bavuye muri kaminuza y'i butare nabo nshimira cyane ndetse n'abajyanama b'ihungabana bavuye mu bice bigiye bitandukanye urumva ko buri umwe umwe wese aho ari akoze neza yarushaho gutanga umusanzu mu gufasha aba bana n'aba bagore
ubu noneho rero ibikorwa byimirijwe imbere mu gihe cya vuba cyane waduha nk'ingero rumwe cyangwa zibiri mu gusoza
ibikorwa byimirijwe imbere gufasha aba bagore ndahera ku mibare yagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya leta ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe rbc cyagaragaje cyane ihungabana riri ku rwego rwo hejuru mu cyiciro cy'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane ubwo tuvuze ko ihungabana riri hejuru ntabwo nafashe imibare neza ariko n'uvuga ngo bagaragaje ko harimo ikibazo cya ihungabana cyane post traumatic stress disorder ikibazo cy'agahinda gakabije depression na panic attack disorder nibyo byagaragajwe n'ubwo bushakashatsi ko imibare iri hejuru cyane mu bacitse ku icumu ugereranyije n'ibindi byiciro by'abanyarwanda ubwo n'abo bagore barimo bivuze rero ngo mu byakozwe ndatekereza ko dukwiye kureba uko twaguma gufasha aba bagore cyane cyane ko twari twibanze gufasha abagore babyaye ariko tukaba turi kubona ko hari abagore bari kuza batugana batubwira ko batabyaye ariko kandi nabo butababujije kuba babana n'iki gikomere njye ku giti cyanjye nkaba maze kugeza ku rutonde rw'abagore bagera kuri magana atatu na mirongo itanu kandi nagiye nkura mu turere dutandukanye nkaba nanasaba ko ari na leta ari n'abafatanyabikorwa bakwiye kureba icyakorwa mu kurandura ihungabana muri aba bagore bafashwe ku ngufu ijwi ry'amerika kambibi emiliyene nimero yawe ni zeru karindwi umunani gatanu gatanu zeru kane karindwi karindwi icyenda ubwo rero ndagushimiye cyane rwose
murakoze tomasi kamirindi ariko ikindi nongeragaho ni yewe reka duhindire ahangaha dusigaranye amasegonda atanu gusa reka tuzabishakire undi mwanya reka ntashira urakoze cyane namwe mwese murakarama
abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika